Yes, so my correct, correct people, Kabiyesi don't face. Yes, dem say this time Kabiyesi bring out in red eyes, show Olori Ashley say no be as before again o, say now na that thing now she go face because she don't go overboard with this her character and with all the news where don they fly up and down since her leg reach for North Carolina you know welcome back again to my youtube channel my correct correct people how on our day if you're hearing my voice for the first time you are welcome and if you're a returning subscriber now you gone gone be the real mvp my correct correct people Although we actually don't work. waka finish Things say now business as usual say go carry bag enter the palace my correct correct people Now no say the backstory. Now say Kabiyesi warn Olori Ashley say make she no go for North Carolina as she decide uh, eh, uh, for make she no go North Carolina yes Olori Ashley no obey Kabiyesi e go because Olori Ashley no follow for the wives dem wey Kabiyesi assigned may dem help am go condolence visit for dat king wey die my correct correct pipo na so Olori Ashley take do stubbornness go now she don go finish feel say agaracha go come back come collect im space but kabiyesi tell am say no way no way because of you have scores to settle outside this palace yes before ashley decide say im go come back kabiyesi don call the guard dem call the security people dem say olori ashley bag no go enter inside the palace no dey tok of her herself say when they see oloriashni make them alert am They no know wetin they go tell her but make dem no allow her enter inside the gate of the palace yes my correct correct people i know say when this matter dey go on we hear say the king the king's men that is the elders of ileife dem gather together for palace because dem hear wetin oloriashi do and how she take disobey the kabiyesi and then decide yes dem say dem get an indoor meeting for wetin dem go do olori ashley and how dem go treat am or the punishment dem go give am for disobeying kabiyesi yes kabiyesi relate the matter to the elders because e heavy for im heart say im go tell im wife wey im marry say no do dis thing she carry herself still go where im say make im no go so maybe one of the orders or one of the decision of the elders of Ile-Ife here is because of and remember I say then talk oh say when they do the meeting they say make Kabiyesi allow them take decision for which they concern Olori Ashley which Kabiyesi accept now I think the one of the outcome for the meeting na say Olori Ashley leg like, no go enter that palace till further notice yes my correct correct people. because una know say kabiyesi na still kabiyesi wife but the elders of ileife wan put olori ashley for a tight corner yes they wan hear They hear yegu small for disobeying kabiyesi so I so dem say the number one um, punishment na say as she dey come back from her north carolina wey she go by herself wey nobody send her say she go no she no go enter inside the palace yes say she no go enter inside the palace say that na day na her punishment go start soon so she think say na business as usual she reach for the palace gate na They give order they direct say make dem open am say she don come this one that the security because they don want to disrespect her They run go call kabiyesi as kabiyesi demanded because of if they start to exchange words wit um orirashidi e no go good so as kabiyesi reach for the gate neka capital and say you are not welcome here for now that if you know where you are coming from say making carrying bag they go back there say in no go fit come inside the palace oloyashi say kabiyesi the joke o oh. e still did there dey talk make dey open gates for her say she don tire this one that one kabiyesi say no as i told you not to go you still carry your leg still go you will go back to that place because you have scores to settle with the elders of ileife my correct correct student say o when ashley hear that one all her countenance change because she feel say na she and kabiyesi dey do this one as usual but she no know say water don pass garri o yes hamata don comot for palace e don enter di elders of ileife hand say na di oh, elders of ileife na go treat di matter wey concerning her for disobeying di kabiyesi na only na di matter wey dem don already judge say dem go know wetin dem wan tell her my correct correct people na so kabiyesi take leave olori ashley for gate there start dey go back inside him chambers Olayashe stay for gate sotey e no know wetin e wan do because all her shenanigans maybe all the thing wey she buy for uh, eh, um, north carolina all the thing wey she carry come wey she wan come take pepper other oloris wey dey for inside the palace e <laughs> no go work again my correct correct people this na the tori we hear wey dey happen to olori ashley right now dem say bird fly wey no dey hear word e dey follow corpse dey enter for ground yes naim e feel say e can do anything and go free na wetin all these desperados olori wey dey for this uh, eh, ileife wey dey for this kabiyesi house dey dey do dem feel say dem go ride kabiyesi for head and nothing go happen now the outsiders dey don come say as you no wan learn from inside we go teach you from outside the elders dey wait o i guess now wey kabiyesi don see say she don enter ileife kabiyesi go send message give di elders dem say olori ashley is around o mona know wetin una wan do with her my correct correct pipo na di matter wey dey ground so moko dey look di van van van wey di elders of ileife and olori ashley dey go drag themselves because we never know wetin happen i remember say dem say na close door meeting dem get take decide wetin dey how dem go take punish her for flaunting the uh, laws or the warnings of kabiyesi say make kabiyesi make im leg no reach north carolina wey im go say na dem know how dem go take punish her for dat offence wey she commit. correct correct people na so we hear the matter me i no forget say na allegedly we hear o oh. now say make i carry why i'm come give my correct correct people mona dey see olori ashley say she don return o. Oh. No, But Kabiyesi say You no go enter palace till the elders then decide wetin they wan do to her or decide her fate. Now she go dey wan helter-skelter dey find who wan go who wan which of the elders go be by her side or which one no go be by, the, by her side wetin she wan tell them? how she wan take bribe how she wan take do this thing make we dey look na whether she go still maneuver her way or she go still do the unimaginable wey they always do because these women hmm they are something else so my correct correct people as i not always they talk make i no forget to like or oh, share and also comment i will wait for now for the comment section on a bye.